dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe ndagushimiye cyane etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi ry'amerika kuri uyu munsi ijwi ry'amerika yagarutse ku iterambere ry'umujyi wa huye wahoze witwa butare mu bihe byahise mu majyepfo y'u rwanda uyu mujyi uzwiho kuri mu ya mbere yabanje gutera imbere kubera ibikorwa by'abakoloni byahatangiriye bahashyize ibikorwa remezo by'uburezi bwari buteye imbere ibishingiye ku muco n'ubushakashatsi n'ibindi by'umwihariko uvuze butare benshi bageze mu zabukuru bashobora guhita bumva kaminuza nkuru y'u rwanda iruhande mu mujyi wa butare kuba igicumbi cy'abanyabwenge inzu ndangamurage y'u rwanda mu mujyi wa butare n'ibindi bikorwa by'iterambere byaharangwaga birimo n'amahoteli nka hoteli foko n'izindi gusa uko iminsi yagiye yicuma nyuma ya jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bigaragara ko habaye impinduka mu mujyi wa huye wahoze witwa butare mu majyepfo y'u rwanda zikarushaho kuzahaza ubukungu bw'uyu mujyi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri amwe mu mashami ya kaminuza yakuwe butare ndetse na bimwe mu bigo byahakoreraga byimurirwa kigali uretse ibyo hanashyizweho gahunda yo gutegeka abawutuye kubaka amagorofa yiswe ko ajyanye n'icyerekezo maze benshi barahahombera kuko hari abasenye zari zihagaze bakananirwa kongera kubaka abandi bafunga imiryango kuva ubwo umujyi wa butare watangiye gufatwa na bamwe nka kera habayeho hari umubare bigoye kumenya abo bawukoreragamo baturutse mu bice bitandukanye abawukoreragamo banahavuka bahisemo kwimura ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu bindi bice ibyo byatumye bimwe mu bice by'umujyi wa butare bihinduka amatongo by'umwihariko twavuga nk'ahazwi nko mu cyarabu ibyo birimo bikubiye muri bimwe mu biganiro twabagejejeho mu bihe bitandukanye muri dusangire ijambo nyuma gato ariko bigaragaye ko amagorofa atagishobotse n'abayubatse bakabura abayagana abo byananiye bategetswe kuvugurura uko buri umwe yishoboye kugira ngo babanze bagire aho bagera amagorofa azaze nyuma kuri ubu ikiganiro cyacu kirashingira kuri umwe mu myanzuro ya guverinoma yemeje ko bimwe mu bigo byari byaravanywe butare byahasubizwa gusa hari n'ibindi bizajya mu yindi mijyi yunganira kigali byose biri muri gahunda yo kongerera ubushobozi iyo mijyi gukoresha neza umutungo wa leta no kunoza imitangire ya serivisi abanyabutare rero n'abandi bahakorera baravuga iki kuri uwo mwanzuro wa guverinoma ese bari babayeho bate abawunenga se bo barashingira kuki ese butare izasubirana isura yari ifite aho yashyirwaga ku mwanya wa kabiri nyuma ya kigali reka twumve ibyo bigo namwe mu mashami bya leta byakoreraga i kigali ko bigomba kuhavanwa ambasaderi Claver gatete ni minisitiri w'ibikorwa remezo hari n'izagiye huye nka rab rab kuko murabizi yuko ni institution y'ubuhinzi kandi munagiye musanga mu by'ukuri ibyo bakora n'ubushakashatsi n'ibintu byiza cyane haribona hamwe so iyo yemeje ko rab yava mu kigali ikajya hariya huye hari n'ikigo cy'ururimi n'umuco nabyo kizajya huye hamwe na cya cyamize ubwo herikotazi kuko nk'uko mubizi muziyamu hariya niyo niyo shusho y'igihugu twumvise yuko byose na herikotazi bishobora kujya kure rwose na ibibazo rwanda ntabwo bakomeje byanakozwe
amajyambere abatoza amajyambere
nyuma yo kumva iby'uwo mwanzuro wa guverinoma ijwi rya amerika yasubiye mu mujyi wa butare twasanze umusaza jean marie vianney munana arangije gufata amafunguro ya mu gitondo aha mu mujyi wa butare aha ni muri hoteli foko gatogo ya mu gitondo irahari icyayi cya mu gitondo umukati mwiza urahari dore uko hameze ubushize mwasanze hafunze hari amatongo urabibona kuba ari iterambere ubundi mbere byari bimeze ibya mbere byo byaragahomeramumwe wagira ngo ni umuntu wateye umujyi wa butare udashaka gutera imbere baraza bahita bafunga amazu yose kandi bagera itegeko ngo ubake etaje nta mutungo ntacyo ntibarebye uko abantu bahagaze ntibarebye iki bati mufunge byose umunsi umwe n'ibintu byarimwo byawe bakabifungirana reba aho ubijyana ntuzongera no gufungura ni nk'uko byari bimeze turagumya turanatakamba nawo muhisi yareba akabona ati butare habaye iki bahita bavuga bati umuntu avugurure uko yishoboye nta tegeko tubahaye ngo shyiramo amakaro dushyiremo ibi n'ibi siga amarangi aha n'aya buri muntu akora uko yishoboye mwongere mukore Ati ariko mu myaka nk'ingahe y'imbere mumaze namwe gutera imbere mumaze kwiyumva muzubaka badutegeka gutyo turabikora neza amezi angahe twari tubirangira mubona byarabahombeje iki mbere igihe mwari mufunze cyaraduhombeje nkanjye nari mfite depo ya byeri nkorana na burarirwa nakuraga hariya kurodereza urumva nabuze aho nkorera baraho nzijyana nzijyana mu gikari mu gikari cyahitwa tigo zanga kugurwa ubwo mpitamo kubihagarika ndijyanye ahitwa ingoma ntibyagurwa mpitamo kuba umudisiribiteri wa burarirwa mpagaze ubundi nacuruzaga ibihumbi mirongo itatu ku kwezi makumyabiri na bitanu sigara ncuruza birindwi ubwo burarirwa yahise impagarike tugira igishoro ibihumbi mirongo itatu turavuga amakesi ya makesi niyo nacuruzaga ku kwezi ubwo urumva icyo ni igihombo gikomeye hari n'abandi bagiye bafunga imiryango bagataha baranagiye ahubwo bagataha nk'uyu wakoragamo oderisi yafunze umuryango abura aho ajya ajya i kigali ageze i kigali naho biramunanira abura amazu ubwo yafunze arimo ideni rya banki ubwo banki yamutwariye iki inzu kuko yabuze ubwishyu ubu rero leta nyuma yo kubemerera kongera gukora yazanye ibigo byayo yari yarajyanye i kigali ibigo bitandukanye birimo ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi bigera muri birindwi byose hamwe ibi ngibi bivuze iki ku bantu muhakorera none ibyo icyo bivuze leta yare- yararebye itekereza neza iti mu majyepfo urabona ko hari hatera imbere natwe tuhateza imbere ubwo ni ingufu twongereye y'abantu bazaza kuhakora bagahembwa bakatugurira ibintu bakajya mu masoko bakaduhahira ubwo urumva leta yatekereje neza rwose muzongera gu- mubone butari mu ishusho yayo yahoranye uyu mwaka urashira ahubwo ishusho yahoranye tumaze kwegera wavuga ko ari akanyamuneza noneho ubu muri butare nta kibazo nta kibazo dufite rwose ubu dushishikajwe no gukora amasoko arakora neza amaduka arakora neza nawe uze kunyuraho yo- yose arafunguye tukaba dushimira rero ubuyobozi bwarashishoje hari abo nzi bagiye i kigali na za muhanga na za muhanga baragiye ndabazi bariyo ariko nkatwe twamenyereye butare twavukiye i butare ho twakora igihe kirekire n'ubundi twaragumye turihangana aho twagiye twebwe muze wasigarana agasura ki iyo wabonaga iyi hoteli duhagazeho yahoze ari hoteli foko nubwo itarongera gukora ariko bayivuguruye ubu turahahagaze bari gukoreramo kubona ifunze ku ruhande nigeze gusanga bahitumye bagize ubu we wasigaranaga iki mu bwonko bwawe nk'umuntu w'umunyabutare wabyirukiye nawe kandi bahakurikiye yewe icyo nasigaranaga nta- nibazaga se buriya bazayisenya buriya bategereje iki nanjye nibazaga im- impamvu niba ari ukuyisenya niba ari ukuhashyira parike simbizi pariki mu mujyi se ntabizi ku muhanda gusa nabonaga ari ibihuru byose bimaze kuba ibihuru hose hano ari ibihuru hariya kuri kaminuza ari ibihuru ku bibanza byabo hose ari ibihuru bikikije umujyi nibaza ikizakorerwa kikanyobera ariko ubu narabibonye noneho ubwo batworohereje urabona ibikorwa birahari urabona ntisamye yose ariko yasamye igipande baramwihorera kiri gukora agiye no gusana ahandi ibi byaranshimishije cyane aha muri butare kandi dusangira ijambo iranaganira na bwana pole nyakiminika uyu aracyari urubyiruko imwe mu myanzuro yafatiye umujyi wa huye yahombeje ababyeyi be bafunga imiryango barataha aho bakomoreye abatarabashije kugendana n'amagorofa nyakiminika yasubiye butare hano dutegurira amafunguro eh, ndetse kubona abak- abakora bitekwa uko hameze muri gukorera muri hoteli foko kuba bari barayifunze ntabwo byagabanije abakiriya byarabagabanyije haba hari bagiranye umutwe w'abantu ko ahantu hatangirwa serivisi byanze bikunze nanone kandi umuntu aba yarabonye ahandi agurira ariko urafungura ukabenteresa kuri porodo ufite maze ukizera ko bazaza kuba leta y'u rwanda yahisemo kuvuga ngo ibigo byari byaravuye hano i butare bigaruke ubucuruzi bwanyu murabubona mute byanze bikunze hari umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bazashima serivisi dutanga akaza tugana kandi twiteguye kumwakira ufite amakuru ko ababyeyi bawe bahoze bacururiza hano muri butare ariko kubera imyanzuro yagiye ihafatirwa byabaye ngombwa ko bahomba bafunga imiryango wowe uru rubyiruko niki cyaguteye kuza gukorera iwanyu bahombeye Eh, icyo byari byararamutse kuba kandi byaba bitaba biba ari imigambi y'imana icyantumye ngaruka ni uko ari kavukire kandi ngomba guteza imbere iwacu nk'uko ikintu navuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza sinzajya gukorera ahandi ntazi hatari abantu tumenyeranye nk'uno mama ungurira ndakeka muzi aranasetse ariko nyine nicyo kimutiva kuza kubona amasura inzi kandi nishimira kubona buri munsi gutangira ntabwo byakugoye ibyarangoye birangora cyane kubera nta gishoro umuntu aba afite gihagije ngo akore ibyo atekereza hari abantu nagiye nganira nabo bakavuga bati byaravuzwe ariko kubivuga ni kimwe kubazana ni ikindi wowe ufite icyizere ko bazaza yategereje ubwo kuva wabivuze bazaza kandi buriya umuntu atangiye kuvuga ikintu ni uko kiba gikenewe byanze bikunze ababyeyi bawe bakoraga ubuhe bucuruzi hano muri butare Eh, bacuruzaga alimantasiyo nk'ibyo nkora ako si nk'ibi neza ariko ni nk'ibyo nkora usubiye mu bucuruzi nk'ubwo bakoraga ntabwo byo biguteye impungenge kuvuga ngo wenda icyabahombeje gishobora kuzaguhombya cyabahombeje no kuba bafunze bakaba aho bacururiza ngo ntibizongere ibyo ari byo byose ariko ntabwo ari byo byatuma ufunga gusa nanjye nshobora gukora nabi bitagenda nkahomba nkagenda ariko nifuza gutera imbere Okay, hari ikindi wongeraho ku kiganiro tugira ngo ubwo nabanza gushimira mwe mwaje nk'abanyamakuru gusura umujyi wacu wa Huye ukabwira ibyiza bi- biwurimo biri kuza bishyashya ubwo turabategereje umu watubwira abantu ko dufite inyota zo kubabona no kubaha serivisi babonaga aho bari batuye kandi n'ibyo tudafite bakeneye bakabitubwira tukabishaka ikiganiro dusangira ijambo kuri iri terambere ry'umujyi wa huye cyangwa butare cyibanze cyane ku bacuruzi reka tugume ku bakiri bato twumve noneho n'aba twasanze bakorera ubucuruzi mu marembo ya kaminuza y'u rwanda iruhande mu majyepfo y'igihugu ngewe nitwa ishimwe abdalla ntuye mu karere ka huye ni mu ntara y'amajyepfo ni mu murenge wa ngoma mu gihe twari dufite abanyeshuri bakeya ntabwo umusaruro wari mwinshi cyane wumvaga abantu hirya no hino bavuga ati leta y'u rwanda yaraduhemukiye ariko kuri ubu ngubu turayishimiye cyane kutugarura abanyeshuri kuriya kugira abaturage benshi niko kugira n'ubutunzi bwinshi kuba twaragize abanyeshuri benshi bitwereka ko n'umusaruro wariyongereye cyane ugereranyije ku isoko nkanjye ncuruza imyenda ibintu bijyanye na sitire ndi umusitirisite nkanjye ku bwanjye igishoro cyariyongereye n'inyungu iriyongera turashima ubu noneho leta yafashe ikindi cyemezo cyo kuzana ibindi bigo bya leta biri mu by'ubushakashatsi byahoze hano ariko byabaga i kigali icyo cyo cyo murakibona mute Eh, ibyo byo ni ibintu cyane turi kwishimira n'ingamba nyinshi n'imikorere myinshi itandukanye ni uguhita twagura ibikorwa kuko tugereranyije buriya nk'abantu bagiye kwiyongera muri uyu mujyi wa huye ni benshi cyane nkatwe bo abacuruza ibintu byinshi bitandukanye abakora akazi gatandukanye nabo ndakeka ko ari intambwe ya mbere dushobora gukomeza kongera ku zindi ntambwe dufite zo gutera imbere ubwo watangiye gukorera inaha ryari Eh, natangiye gukorera inaha muri 2014
aciye nk'imyaka itandatu niba numva haciye imyaka itandatu birumvikana Aha. noneho dusubiza inyuma urwo rujya n'uruza rw'abantu bararujyanye i kigali byari bimeze bite aya umujyi wari warabishye cyane ugereranyije mbo jye sinihera aho ngahandi gusa turagendera no ku iterambere ry'akarere n'ibindi byose bitandukanye urareba nk'ano mazu aho bita mu cyarabu yari atagikora urumva abari bayatuyemo hari aho bagiye abajyaga kuhashaka ibintu nabo ntabwo bari bakijyayo urumva ko mbega imikorere yari yarapfuye ariko ubu yaragarutse nta kibazo washoboraga kuva hano i butare ugiye mu yindi mijyi ukumva ugize ishavu ya birumvikana ngewe nk'urugero ngera nk'i kigali nkareba igituma iterambere ryaho rikomeza kwiyongera ni abaturage benshi cyane bari muri uriya mujyi ariko abo bantu nibamara kuza nk'uko iterambere wumva ryaba rihindutse gutyo imikorere igomba guhinduka icyemezo twakishimiye ko ni icyemezo cyiza n'ubundi ibyo bigo bigihari ubuzima bwari bumeze neza ariko bigiye hari icyahindutse kuba rero byagarutse nabwo dufite icyizere ko n'ubundi bizarushaho kugenda neza ubuzima bukarushaho kuba bwiza ubucuruzi agacuruza utanga serivisi akabona abazigura n'abazikonsoma nyine koko ukabona ko butare ubushyuhe buriho bugaruka nk'uko bwahose ubu harakonje
mu bigaragara habaye gusubira inyuma k'umujyi umujyi hafatwaga ibyemezo byo kuwufunga ariko n'aho bafunguriye hari ikibona cyahindutse twari tunakeneye rero n'ibyo bigo kugira ngo eh, ubushyuhe buzamuke koko amafaranga tuyabone mu byo dukora twese uwafashe iki cyemezo cyo kubigarura muramusaba iki icyo tumusaba ni ugukurikirana ko bishyirwa mu bikorwa amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira ni ka gatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kagane bungu inzira zayo zifite ingeri nyinshi
muracyumva ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo turacyari ku iterambere ry'umujyi wa huye wahoze witwa butare nyuma yo kuba ibigo bya leta n'amashami bigiye kuhasubira kuri radiyo ijwi rya amerika muracyumva eh bagira ubusa nyuma yaba reka tuzamuke tuve gato kuri kaminuza y'u rwanda tugana kuri hoteli credo ni imwe muri hoteli zimaze igihe muri butare kimwe n'izindi hoteli nayo ivuga ko imyanzuro yakunze gufatwa mu bihe bitandukanye yayigizeho ingaruka kuri ubu rero nabo biteza impinduka nziza igihe umwanzuro wa guverinoma wo gusubiza ibigo bya leta n'amashami yabyo muri huye byashyirwa mu bikorwa bwana patrick bonke umuyobozi wungirije wa hoteli credo aratangira atanga ishusho y'uburyo bahagaze ndaguha mu ishusho ebyiri hari ishusho ya mbere ya ya yahuye mbere y'uko ibigo bigaruka hari n'ishusho twiteze kuko kugeza iyi saha ntabwo turamenya neza niba byamaze kuhagera ariko twiteze byinshi nyuma y'uko bihageze rero mbere yabyo ndavuga ariko kuri kote y'abacuruzi kubera ko nanjye aho unsanze unsanze mu bucuruzi cyane ko nkorera credo hotel dukora cyane ubucuruzi butandukanye bwinshi harimo ibyumba amaresitora ah, byinshi bitandukanye wumva kandi bikenera abantu rero abo ni bamwe mu bantu twari twarabuze kandi bari basanzwe bakorera kuri credo cyangwa se bari basanzwe bakenera serivisi zimwe mu zo ducuruza twari twarababuze rero kuko bari baragiye hanyuma ah, mu buryo bw'ubucuruzi cyane cyane sinakubeshya ngo byagendaga yego twacuruzaga ntitwarekeye gucuruza ariko umubare twari dufite wari waragabanyutse ariko ubu ngubu rero mu byo twitezemo ni uko twitezemo ibintu byinshi umucuruzi wese aho ava akagera iyo abonye abaza bamugana byanga bikunda yibitegamo byinshi yitegamo gu- gutanga serivisi nyinshi zitandukanye ari nako nawe yunguka rero natwe mu byo twitezemo rero ni uko ah, abantu bazaba benshi mu mujyi wa Huye urujya n'uruza natwe tukabona benshi baza batugana mu byo ducuruza cyangwa se muri serivisi dutanga wari uvuze ngo mu buryo bw'imibare mwarahombye cyane hari nk'ibyumba byashomaga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru cyangwa wenda nk'amasare abantu bakoreramo inama urabona reka nguhe ingero kugira ngo byumvikane urabona niba mbere nirida yarabaga hano nirida si abakozi gusa hari n'abaza bagendereye nirida dufate niba mize yarabaga hano mbere mize abaza bayigana abakerarugendo baba ari benshi icyo gihe natwe tubaprofitiramo kubera kuko bazanye nako bakenera kuryama ibyo ngibyo ntibyari bikibaho ni ukuvuga ngo hari umubare twagiraga tuvuge niba twaragiraga ah, mirongo cyenda ku ijana bimaze kugenda twari dusigaye kuri mirongo itandatu ku ijana urabyumvamo ko byanga gukunda hari icyo twari twarahombyemo nyuma yo kugaruka rero ya mirongo icyenda ku ijana turumva ko tugiye kongera kuyisubira nanoneho Ah, mu buryo bw'imibare ifatika ndatekereza ko ubwo buryo nagusobanuriramo ntagiye kuvuga ngo ibyumba ngo byabaga byuzuye ubu ngubu turashoma Ah, ntibihoraho ngo bihore byuzuye ariko nanone ntibihoraho ngo nanone abantu tubabure cyane turababona ariko ntitubabona ku kigero twababonagaho mbere ibyo bigo bikibaho mwebwe ntabwo mwageze ku rwego rwo kumva ko mwakwimura bizinesi mukazimurira ahandi nk'uko twagiye tubyumva hano muri huye oya ntabwo twageze kuri uru rwego rwo kuzimurira ahandi ahubwo ni kompetisiyo twari muri kompetisiyo n'abandi icyo twakoze ahubwo twempuruvinze kalite ya serivisi twatangaga kugira ngo n'aba bake bari mu mujyi wa Huye nabo babone serivisi kuko urabona ntiwafata igikorwa nka kino nka hoteli nkana gutyo ngo uvuge ngo ngiye kuyimurira i Kigali kandi ubundi hari abantu i Huye bayikeneye byanga bikunda i Huye hari abayikeneye kandi nabo bagomba kubona iyo serivisi babe batatu babe batanu serivisi twe twari tukizibaha nziza kandi bakaza batugana hari abo twagiye tuganira ku ruhande bakavuga bati nubwo tutabitangaza kuri radiyo ariko noneho hari icyo dusaba bakavuga bati niba umwanzuro uvuzwe ntushyirwa mu bikorwa namwe niko mu- naho ngaho muhagaze byanga bikunda ntekereza ko ugomba gushyirwa mu bikorwa kubera ko ni nyakubahwa perezida wa repubulika ntekereza wabigizemo uruhare kandi dusanzwe tumuziho ko icyo avuze ahita agishyira mu ngiro rero ku ruhande rwanjye njye singifite ubwoba mbere twarabyumvaga mu bisa n'ibihuha ariko none tukumva bitazashoboka ariko ubu ngubu njye ntekereza ko byanga bikunda bigomba gushyirwa mu bikorwa mu kiganiro n'ijwi rya amerika bwana forodisi imisago ukuriye urugaga rw'abikorera muri huye nawe aratangira avuga uko imikorere ihagaze muri uyu mujyi n'icyo biteze ku mpinduka zigiye kubaho imikorere muri rusange mu karere ka huye muri ino minsi yari hameze hatandi- yatangiye kumera neza kubera ko amazu yari yarafunzwe yari yarafunguwe abikorera bari baratangiye kwiyongera kuba benshi mu mujyi n'abanyeshuri bari baroherejwe bamwe bagize icyo bongera dutegereje ibigo bigiye kuza kuko bizatwongera umusaruro cyane kuko iyo abantu bahari n'ibintu biba bihari irazinzi ni ikintu kinini cyane kuko bizinesi nyinshi ziyongera kuko n'amazu menshi yari yarafunze amwe ya- ya kaminuza atagira abayabamo na za yerese amazu yari yarabaye ibihuru ariko bagiye kuvugururwa bagiye kuvugururwa ku buryo iminsi itaha twizeye ko umujyi uba ushyushye kubera ko abantu bose ni amahirwe tugiye kubona mu karere ka huye nka perezida w'abikorera icyo twaje kubona cyane hano i butare bitewe wenda n'abanyeshuri n'abandi bantu bahagendaga hari hari icyo bakwita ubucuruzi bw'amazu y'amacumbi cyangwa na za hoteli Ah, namwe mwari mufite amazu mwacuruzaga mu buryo bwo gucumbika Eh, amazu yari ahantu bakodesha ariko ntabwo yari afite abakiriya nk'uko mbere byari bimeze Eh, ariko ubungubu aho abanyeshuri bagarukiye cyane cyane amazu aciriritse abanyeshuri baracuruzagamo cyane ubu ikindi twizeye ni uko n'amahoteli aziyongera kubera ko abantu ubwo baje hazajya haba amanama menshi n'abaje kubasura bitume bizinesi yiyongera mu hanyuma se mwebwe nk'uko twagiye twumva abandi byagiye bibagiraho ingaruka mu bintu bitandukanye ugasanga amazu yabo arimo ubusa namwe byagiye bibageraho byabayeho cyane kubera ko kubera ko abantu baragiye bose bimukira za kigali abaporofeseri bose bajya- baragenda abakozi b'ibyo bigo baragenda urumva inzu babagamo zimwe zabaye ko zibura abakiriya abantu bikorera bimuye bizinesi murabagira inama yo kugaruka biragenda bite ntabwo rero kubwira umuntu ngo agarure bizinesi mu bizinesi bana bareba aho isoko riri ubu bose barimo baratagitinga kureba icyo bagaruka kongera gukorera inaha
aha tuvuganira ni mu cyarabu haracyagaragara inzu bigaragara ko ahari ba nyirazo niba mvuga ngo kuvugurura ahari byarabananiye
inzira impamvu byatinze kugira ngo bazivugurure ni uko bamwe bari barafashe umwanzuro wo gusenya kugira ngo bubake nivo eshatu zari zikenewe kominote umaneze yaremeye kubakira abarabu bose bari bafite amazu hano avukamo ikibazo kugeza ubu ngubu birirwa batubwira ko ejo bazaza bazaza barashenye ibibanza birahari ariko bamwe bazaza gutangira kubaka ariko niba hari politiki zaje bashobora kuba icyo bari baratinze bazaza
nk'abantu bikorera biriya bigo ubwo byavuzwe bishobora kugaruka reka tuvuge bishobora cyangwa wenda n'itegeko rizagaruka abantu bikorera barasabwa iki hano mu mujyi wawe abantu bikorera ibyo basabwa ni uku- ni ukongera uburyo bwo gutanga serivisi no ku- gutanga serivisi bakareba na oporutunite by'ibintu bikenewe muri ako karere ku buryo twifuza ko umuntu atazajya gushaka ikintu i kigali kubera ko yakibuze inaha ubwo ni turimo dushishikariza abikora kugira ngo bongere amahirwe babone murambye hano i huye Eh, ndaharambye mpamaze igihe kinini kujya nahakoreye kuva mbere ya jenoside mpamaze igihe ku buryo muvuga muti isura huye yahoranye ariyo yari butare ishobora kuzagaruka dufite icyizere cyane dufite icyizere ko na nyakubahwa perezida wa repubulika yabishyize mu nshingano ze ko iyi mijyi yunganira kigali ashaka ko bayongerera imbaraga kugira ngo yongere izamuke itere imbere isubire ku kigero yari iriho turabashimye sasa murakoze cyane akanyamuneza ko kuba hagiye kuza impinduka mu mujyi wa huye wahoze witwa butare karanagaragara kuri rubanda rugufi nk'aba bakora umwuga w'ubwubatsi ubundi ni dushimishije kabisa gute bwacu urubyiruko njya kuwa kabiri iyo abacuruzi bacu bagira akamaro natwe bo hasi hariya mu giturage ndaza nkange w'umutekinisiye w'umufundi nkabona akazi nawe niko byumva nanjye niko byumva iyo umucuruzi yateye imbere natwe dutera imbere gute ndaje nsanga muri kurambura inzugi no kubera iki
iyi hoteli ifoka igiye kongera ikora turashaka kugira ngo tuyikorere isuku mo imbere hoteli yongere ikore umujyi wacu wongere ururyo- urusheho kuryoha kurushaho nk'ubu rwose kuba yarafunze ntabwo byari natwe byaratubabazaga cyane ariko kuba igiye kongera gukora ni iterambere ry'umujyi wacu wawe mumaze igihe kingana iki muyikorera isuku ngo twebwe turababaje turimo tugiye gukoramo inzugi z'imbere ziburamo Eh, hari abandi batubanzirije ba- bateye ano marangi ureba twebwe tugiye gukoramo inzugi z'imbere kugira ngo aka kabari ka hoteli nako gatangire gukora icyizere aho kibera cyiza uraya nk'iyi hoteli ifuka ni amateka yego igomba kugenda indana n'igihe kigezweho si amarembo y'umujyi wacu se burya hari ikintu gishimisha abantu niyo nk'uko mwavuye numvise amakuru ujyayo mu gitondo ko hari abantu bagiye kugera namwe b'abanyamakuru mujya muvuganira akarere intara umurenge nk'ubu n'izo nganda ziza nibazikwiragize mu rwanda hose zigera ku banyarwanda bose hari abagumana akanguramwaka kuri uwo mwanzuro wa guverinoma bakavuga ko bazabibara babibonye gusa muri rusange umwanzuro ubwawo urashimishije hagasigara kuwushyira mu bikorwa abanenga izi mpinduka za hato na hato bo bagasanga zidindiza iterambere uyu tutagaragaje imyirondoro ye aratangira agaragaza icyahoze ari isura yahuye mu bihe bya vuba aha nibukije gato abantu bazihuye muri za bibiri na karindwi n'umunani bazi inama mpuzamahanga zajya zibera muri kaminuza itarimuka izo zose ntabwo zikiba twanagenda mu rwego rw'ubuhanzi ibitaramo bikomeye abahanzi bose biyumvamvaga nk'abahanzi bakomeye bazakorera eh, icyo bita amaronshi cyangwa se kumurika imizingo y'indirimbo zabo bakoreraga muri auditorium usanga abantu ibihumbi birindwi bitanu abahanzi abasitari batandukanye baje gukora ibitaramo hari ababaga bizeye urujya n'uruza rw'abantu kandi bishoboye ku mufuka bashobora kwitabira ibyo bitaramo cyangwa se amakonseri bakanishyura ngira ngo abantu bazihuye muri za bibiri n'icyenda icyenda bibiri na karindwi yenda bibuka imodoka zakoraga ingendo zijya mu bice bitandukanye cyane cyane kigali wasangaga amakwasiteri yuzuye abantu b'abasirimu batashye muri wikende biyubashye bwumva babaga bamaze icyumweru hano muri huye barahatanze amafaranga mu bijyanye n'imirire mu bijyanye n'amacumbi mu bijyanye n'ibindi bikorwa bitandukanye ibyo byose byahise bicika bigaragaza nyine ko umujyi wa huye watwonje umujyi wa huye navuga ko ubungubu uzuye uruhumbu yaba amahoteli agendwagamo ntakigendwamo inyubako nyinshi za kaminuza ugiye aho kwita- kwitaba aho bitaga muri yereste uhasanga inzu ziraguhamagara ahantu hose harafunze mbese nta kigenda nanjye ejo narimo nshisha amaso mu binyamakuru bitandukanye bagenda bagaragaza ibigo byagiye byimurwa ubundi biranatangaje kuba ikosa nka ririya ryari ryarabayeho kuko ubundi unatembere no mu bindi bihugu nkeka ko u rwanda narwo si igihugu ki- ki- gifungiranye ki- kiba tugomba gukopera uko abandi babayeho haba hariho imijyi bavanguye ni ville culturelle zile- ville commerciale ville politique gutyo ngerekereje mu kinyarwanda ubwo ni nk'imijyi ishingiye ku muco imijyi ishingiye yenda ku mashuri imijyi ishingiye ku bucuruzi natwe rero nibwira ko be- tuba dukwiye kuba tubyigana tugakora nk'uko abandi babikora kuko n'undi nibyo bituma nyine ubukungu busaranganywa mu gihugu hose kiriya cyemezo rero kirashimishije kubera ko kizatuma eh, rwa rujya n'uruza abantu bifuzaga ngo babashe gutera imbere n'undi rugaruka narebye mbona hari ibigo bihingayinga bitanu bishobora kuba bizimbukira mu majyepfo ubwo bivuze ngo nimba bihazanye ibyicaro bikuru bikorwa byinshi inama nyinshi zingiye ku bikorwa by'ibyo bigo zizajya zibera muri huye bitume n'ubundi umujyi wongera gususuruka nk'uko byagakwiye kuko iterambere ry'umujyi riba ririmo fagiteri nyinshi nyine zirimo urujya n'uruza rw'abantu baje mu nama abarara abaje mu bushakashatsi abazamara amezi hari n'abakozi bazaba bari perimana cyangwa se abakozi bahoraho b'ibyo bigo bazatura bituma abana babo biga mu mashuri y'ino bishyura agatubutse kubera ko baba bahembwa neza bahahe neza bitume nyine umujyi wongera kugira ubushyuhe ikintu kiba gisigaye cyo kwibaza igenamigambi riba ririho ry'igihugu kandi twizera neza ko igihugu kiba gifite abakozi bashinzwe igenamigambi rihamye mbabazwa cyane cyangwa se nibaza impamvu ituma imyaka itarenze n'irindwi igikorwa nk'iki ngiki abantu bajyana ibigo i kigali bakubaka ibikorwa remezo ibyo byose aho bakoraga naho hari ahantu hubatse ubaka bagiye gusenya bagaruka i huye tukibaza tukavuga tuti abantu batekerereza igihugu ni bantu ki bashobora kuba bahora ba- baheza mu mu cyo nakwita mu gihirahira ibigo bya leta ibi tubyifata nk'igihombo nk'abaturage nimba ikigo cyari cyubatse cyaresitaye ibyuma by'ikoranabuhanga cyaresitaye intebe cyarakoze ibikorwa bakaba bagiye kongera kwimura bakagarura ahandi tubifata nk'akajagari gahombya n'ubundi umutungo n'imari by'igihugu cy'u rwanda aba bakwiye kwisubira bakareba ngo ibintu bimaze imyaka mirongo ine ko nta ngaruka mbi byigize bigira tubyimuriye iki ikosa nk'iri ngiri niba ryakongera kubaho mu gihugu byangiza imari y'igihugu kandi tuba tuzi ko n'ubundi u rwanda rukiyubaka inshuti bakunzi badusangira ijambo aha niho ikiganiro cya none twari twabateguriye kirangiriye nshimire buri wese wakigizemo uruhare abari mudukurikiye namwe ndabashimiye mbifurije kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi rya amerika kandi munogerwa n'ibihe murimo mwari na ehe bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi